imwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni fideli niyo ngabo abaramutsa amakuru yo hirya no hino ku isi muri aka kanya twumvirize aroyesi bigira imana
urakoze fideli ndamutse n'abaduteze amatwi muri aka kanya igisagara ca parma kiri mu buraruko bwa mozambike kuva ejo ku munsi wa mbere gisigaye ata munyagihugu akirangwamo inyuma y'aho umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu utangarije ko wacigaruriye abarwanyi bashamikiye kuri isis batanguye ibyo bitero kuri icyo gisagara ku munsi wa gatatu abantu baharurwa mu macumi barishwe nk'uko uwo muhari hamwe n'abategetsi babivuga kandi igitigiri cy'abataramenyekana ntibazwi irengero igisagara ca palma kibamwo abantu ibihumbi mirongo irindwi na bitanu kiri mu ntara ya cabo delgado ku birometero cumi uva ahubatswe ikompanyi totale y'abafaransa icukura umwuka wa gaze ifise agaciro k'amamiliyaridi y'amadolari umuvugizi w'ishirahamwe mpuzamakungu onu stefane dujarike yaraneguye ico gitero kandi avuga ko oni iriko irakorana hafi n'abategetsi kugira bafashe abanyagihugu bahungabanijwe naco umushikiranganji wa leta z'ubumwe za amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu anthony blinken asaba oni gutanga uburenganzira bwo guca imihora myinshi yinjira muri siriya kugira bahe imfashanyo abanyagihugu bagereranywa n'imiliyoni cumi na zitatu n'ibihumbi amajana ane bakeneye gufashwa mu mezi cumi n'ane aheze oni yatakaje itatu mu mihora ine yacishamwo imfashanyo zinjira muri siriya zivuye mu bihugu bibanyi kubera uburusiya n'ubushinwa bushashe muri ako kanama kandi bushigikiye perezida bashar al assad gucisha izo mfashanyo muri iyo mihora byaciye bihagarikwa perezida assad asaba ko imfashanyo zose zikwiye gutangwa zivuye ku murwa mukuru damasi
washington ijwi rya amerika
icigwa casohowe ejo ku munsi wa mbere n'ikigo ca amerika kijejwe kugenzura ingwara cdc cerekanye ko inkingo zakozwe na sosiyete pfizer biontech hamwe na moderna zifise ubushobozi bunini bwo gukinga covid cumi n'icenda ico cigwa cerekana ko amahirwe yo kongera kwandura yagabanutse gushika ku bice mirongo umunani kw'ijana inyuma yo kwiteza urushinge rwa mbere hamwe na mirongo icenda ku ijana ku rushinge rwa kabiri umuyobozi wa cdc rochelle walenski yavuze ko ibikorwa byo gucandaga mu gihugu biriko bigenda neza ku munsi w'imana abanyamerika barenga imiliyoni mirongo icenda na zitatu bari bamaze kuronswa urushinge rwa mbere rukinga covid cumi n'icenda kandi abarenga imiliyoni mirongo itanu n'imwe baramaze kuronswa inshinge zose zibiri umushikiranganji wa brezil ajejwe kwivuna abansi fernando azevedo esilva yaratangaje ejo ku munsi wa mbere ko asezereye muri leta ya perezida yael bolsonaro ahambije bagenzi we b'imigenderanire n'ayandi makungu hamwe n'uw'amagara y'abantu atangaje ko atanze imihoho inyuma y'amasaha uw'imigenderanire ernesto araujo nawe atanze imihoho bitewe n'ibibazo biri muri leta byo kuronka incansho za covid cumi n'icenda perezida bolsonaro yamye atumvira impanuro z'abahinga kuri ico kiza ari muyabira aho asa n'uwananiwe guhagarika ikwirakwira ry'umugera wa covid cumi n'icenda muri brezile no kuronsa abanyagihugu imiliyoni amajana abiri na cumi na zibiri incansho zo kubakingira abajejwe umutekano muri miyanimare barishe abantu batatu ejo ku munsi wa mbere mu myiyerekano ikibandanya mu bisagara vyo muri ico gihugu inyuma y'impera y'indwi yaranzwemwo ubwicanyi abavyiboneye babwiye abamenyeshamakuru ko abantu batatu biciwe mu gisagara ca yangon iyo myiyerekano yabaye ejo ku munsi wa mbere mu gihugu cose harimwo no mu ntara ya sagaing aho ibihumbi vy'abari mu kigandaro bariko bibuka umuforoma w'imyaka mirongo ibiri yarashwe ku munsi w'imana ariko aravura umuntu yakomeretse
urakoze aroyisi ku makuru yo hirya no hino uhejeje kudushikiriza amakuru mu biyaga binini mu burundi leta ibandanya guhimiriza abantu bose kubahiriza amabwirizwa yo kwirindikiza ca covid-19 mbega imirimo y'umwuga w'abarovyi yoba ivyorosha ntako bimbona uko byokunda kuko usanga tuguma twegerana kandi numva bavuga ngo iyo mwegeranye nawe usanga n'ubundi ushobora kwanduza mugenzi wawe cyangwa akakwanduza abo ni bamwe mu barovyi b'inyanzarake na mvugo mu ntara ya makamba berekana impungenge zabo ku bijanye no kwirindikiza ca covid-19 mu rwanda sentare nkuru ya gasabo yemeje ko ivone idamange abandanya gupfungwa by'agateganyo iminsi mirongo itatu muri tanzania abashinzwe inzego z'abimukira batangaza ko mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya nduta abagore n'abakobwa barenga cumi na batanu batoroka ikambi uko ukwezi gutashe bakaja mu bisagara kurondera uko babaho amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda aho sentare nkuru ya gasabo yemeje ko ivone idamange abandanya gupfungwa by'agateganyo iminsi mirongo itatu mu vyaha bitandatu idamange yagirizwa harimwo ico guteza imidugararo mu banyagihugu mugenzi wacu eric bagira ubusa dufitiye ibindi kuri iyi nkuru asoma icyemezo cy'urukiko ku rubanza rw'ubujurire ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo kuri madame ivone idamange ryamugwiza impande zombi ziburana ntizari mu rukiko umucamanza yasomye iki cyemezo mu rukiko hari abanyamakuru n'undi muturage umwe gusa madame damange yakurikiranye isomwa ry'iki cyemezo ari kuri gereza ya nyarugenge iri mageragere mu nkengero z'umujyi wa kigali hifashishijwe ikoranabuhanga ry'iyakure urukiko rwabanje kwibutsa ingingo ebyiri damange n'abamwunganira mu mategeko bashingiyeho bajurira icyemezo cyo ku itariki ya cyenda z'ukwezi kwa gatatu y'umwaka mu rukiko rw'ibanze rwa gasabo gifunga by'agateganyo uregwa mbere y'uko urubanza rutangira kuburanishwa mu mizi bajuriye bavuga ko idamange yafashwe ku itariki ya cumi n'eshanu z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka arasakwa afungwa binyuranije n'amategeko bavuga ko abambaye sivili bageze kwa idamange batagaragaje ibyangombwa bibaranga bamwambika amapingu batangira gusaka saa munani z'amanywa barangiza saa munani z'ijoro nta mpapuro zitangwa n'inzego zibishinzwe bagaragaje idamange akavuga ko abasore bagera mu munani afata nk'amabandi binjiye iwe badakomanze bamwe burira igipangu akavuyo gahita kavuka kuko ngo abandi bantu bari iwe batangiye kuvuza induru bakibona bagabweho ibitero ni mu gihe ubushinjacyaha bwo busobanura ko inzego z'umutekano zagiye kumuta muri yombi kubera ibyaha biremereye akurikiranyweho zifite impapuro zizemerera kumufata ku ngufu ndetse no kumusaka urukiko rwisumbuye rwa gasabo rwasuzumye ubujurire bwe ruvuga ko muri dosiye harimo izo mpapuro kandi ko bigaragara ko idamange yazishyizeho imikono ni impapuro idamange avuga ko yazisinyishijwe ku gahato mu gicuku umucamanza akavuga ko asanga nta gikorwa kinyuranije n'amategeko kuko uregwa yatangiye gusa mu masaha yemewe igikorwa kirakomeza bitewe n'ibimenyetso byari bikenewe ku yindi ngingo ababuranira idamange nawe ubwe batemeranijweho n'umucamanza wa mbere ni impamvu zikomeye yashingiweho amufunga by'agateganyo umucamanza yasesenguye icyaha ku kindi nk'uko nabo bakiburanye kimwe ku kindi yavuze ko kuba bavuga ko idamange mu magambo yavuze nta myigaragambyo yateje bityo bagasanga atagombye kubifungirwa bihabanye cyane yavuze ko gukora icyaha n'ingaruka zacyo bidakwiye kwitiranwa kandi ko kuba idamange avuga ko nta myigaragambyo yabaye atagaragaza ko yakumiriwe ku bushake bwe naho nko ku cyaha cyo gukwiza impuha hifashishijwe ikoranabuhanga umucamanza ku rwego rwa kabiri yavuze ko idamange amagambo yose yemera ko ariwe wayavugiye ku muyoboro wa youtube kandi ko nk'umunyarwanda rwanda amategeko amwemerera gutanga ibitekerezo bye aho urukiko rukibutsa ko koko amategeko y'u rwanda ntabakumira gutanga ibitekerezo ariko nanone ubitanga agomba kumenya aho uburenganzira bwe bugarukira icyo kimwe no ku bindi byaha byose urukiko ruvuga ko uruhande rwa edamange rutigeze ruvuguruza impamvu zikomeye umucamanza wa mbere yashingiyeho afata icyemezo cyo kumufunga by'agateganyo mbere y'uko urubanza rutangira kuburanishwa mu mizi nyuma yo gusesengura ingingo ku yindi umucamanza ku rwego rwa kabiri yavuze ko ubujurire bwatanzwe ku rukiko rwisumbuye rwa gasabo nta shingiro bufite yahise ategeka ko icyemezo cyo gufunga idamange kidahindutse mbere y'uko urubanza rutangira kuburanishwa mu mizi amagambo y'umucamanza agira ati nuko rukijijwe kandi rusomeye mu ruhame yateye idamange guhita yaka ijambo yavuze ko kuri we atumva uburyo urukiko ruvuga ko rwasomeye icyemezo mu ruhame kandi aburanira ku ikoranabuhanga urukiko rwamusobanuriye ko mu gihe cyose ruburanishiriza mu ruhame ntawe rushobora gukumirana cyane ko rwabonaga abanyamakuru mu cyumba urubanza rwasomerwagamo ibyo ariko ntibyamunyuze idamange yasabye urukiko ko nk'uko ibyo aregwa yabivugiye ahagaragara nawe urubanza rwe rwazajya ruburanishirizwa ahabona ku karubanda rukava ku kuburanishwa hifashishijwe ikoranabuhanga umucamanza yamusabye kuzandikira urukiko arugaragariza aho yifuza ko urubanza rwe rwazajya rubera bikazasuzumwa madame yvonne idamange ryamugwiza ni umubyeyi w'abana bane watangiye kumvikana cyane kuva mu mpera z'ukwezi kwa mbere ku murongo wa youtube ahavugira amagambo ubushinjacyaha bumuregamo ibyaha bitandatu birimo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda hagati mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka nibwo yatawe muri yombi umushinjacyaha bumurega guhamagarira rubanda mu buryo butaziguye kwigaragambiriza ubutegetsi buriho buramurega kandi buvuga ko ibyo yavuze byose nta shingiro bifite kuko ngo rubanda yitwaza ko yavugiraga ntawabimutumye ni mu gihe wavuga ko kubera ibibazo by'urusobe yabonaga byugarije rubanda byamuteye agahinda ahitamo kubivugira ku muyoboro wa youtube ibyo biri mu byo yita akarengane gakabije rubanda rukorerwa n'ubutegetsi bw'u rwanda ehe bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuvuye mu rwanda tuze mu burundi aho abarovyi b'inyanzarake na mvugo mu ntara y'amakamba bavuga ko bigoye kwirinda covid amato yabo ni mato kubera izo mvu bakaba bategerezwa kwegerana inkuru ijwi rya amerika yifatanije n'abanywanyi bayo mu burundi tuyisomerwa na mugenzi wacu zezire yatunga imana ari kigali mu rwanda nk'uko bivugwa n'umwe mu barongoye abarovyi ku mwiha wa nyanzarake komine nyanzarake intara y'amakamba mu manuko bw'uburundi barazi ko ico kiza gikaze kandi cica kandi ko bigishijwe uburyo bwo kucikingira abo barovyi bavuga ko ikibazo bagira nk'uko babandanya bivuga ni uwo mukuru w'abarovyi kuri uwo mweha ni uko bakaraba amazi yo mu kiyaga tanganyika ayo nayo akaba acafuye ni ukuri imigirwa ijyanye na korona no kwikingira korona aha kuri kuri ino puraje nk'abarovyi tubitwaramo neza kuko twaranatomboye turagira n'abaganga baje kudushigikira kugira badufashe kugira twikingire ico kiza bo badufasha badufashisha kororo n'amazi mugabo amazi naho ikibazo dufite ku mazi niko ata amazi meza ariho tuvoma tanganika tanganika nayo ifite ubucafu ego hamavu ico abarovyi uko tubahanura misi yose bavuye mu mazi hajya bageze mu gatondo imbere yo gukora ikintu cyacyo cyose bamaza gukaraba amazi arimo chloro uwo murovyi abandanya amenyesha ko ishyirahamwe mpuzamakungu ryita amagara y'abantu ku isi oms mu mfunyafunyo y'igifaransa ryabaronkeje abaganga babama hafi bakaza barabapima ubushuhe uwo biketse bagaca bamutwara kumupima covid 19 mu bituro vyategekanijwe n'ubushikiranganji buraba ivy'amagara y'abantu mu burundi ukuntu tugirwana ngaha daye twaragize n'ibakwe turaronka abaganga barungishwe na oms dusanzwe dukorana ngaha misi yose na n'abaganga bane misi yose bama ngaha misi yose misi yose nta munsi n'umwe bategera basiga ngaha badufasha misi yose ku mpanuro arico banyagihugu abarovyi bibagiye bakababwira ati mwibagiye ni kuvuga yuko umurovyi avuye mu mazi arakaraba agiye gukaraba akamupima ubushuhe bamupimye ubushuhe basaba afite ubushuhe burenze ubwo nyene haca haza intervention rapide kimutwara aho basanzwe bapimira corona na ebola ego kumweha urahitwa mu mvugo muri komine nyanzarake nyene naho nyene baremeza ko bakaraba iyo bavuye kuroba mu gatondo ariko ko ikibazo bafise ari co gushobora kwambara agafukamunwa bariko bararoba canke gushobora guhana imetero hagati y'umurovyi n'uwundi kandi ubwato busanzwe ari buto ku bantu cumi na babiri bajya gutera urusenga ntibitworohera nyine ni hamwe h'amategeko nyine nandiho ntibitworohera kubera gu- gufata ingafe gufata urusenga umuntu agwana n'urusenga n'agafukamunwa ku munwa usanga bitatworohera Eh, turabitahura nyine turabitahura n'ubwo usanga bishika kandi yego ni ugushira inguvu hamwe nyine tukaraba n'ahandi ho mugabo ntako bimbona uko byokunda kuko usanga tuguma twegerana kandi numva bavuga ngo iyo mwegeranye nawe usanga n'ubundi ushobora kwanduza mugenzi wawe cyangwa akakwanduza usanga nyine mugabo ntibiba byoroshe bamwe mu bakoresha babo barovyi bavuga ko ata kibazo bogira cyo kugurira abakozi babo udupfukamunwa ariko kavuga ko bigoye ko umurovyi yoguma akambaye kuko gashobora gutoteshwa n'amazi y'ikiyaga mu gihe cy'imifunda cyane kagatoteshwa n'urume ruvuye ku mbeho mu gihe cy'urukerera ubona ko abarovyi barara mu kiyaga bariko bararoba gaspar nzisabira umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'abakoresha mu burundi abona ko icyo kibazo cyo kwirinda covid cumi n'icyenda kigoye kuri abo barovyi agasaba abakoresha b'abarovyi gupimisha abarovyi kenshi kugira ngo bashobore kuguma barikanuye ntikirandagate mu bakozi batarabimenya raba uwo mwanya utegezwa kuba hagati y'umukozi n'uwundi nta metero ishoboka urumva aho iwacu ntiturashika ku ngingo y'uko boca bahagarika akazi mugabo jewe nahanuye ko muri ico gihe boheza bakabapimisha kenshi mushobora kumvikana no kwa muganga bakaza barabapima iyo kovidi kenshi kugira ishitse buno nyene bahagarike canke ba- barabe iyindi ngingo bafashe bafata ni ukwama rero urikanuye vy'abarovyi vyo vyo vyo biranagoye izi masike ziroye kw'amazi ntizimeze kimwe zose hari izoca zikugora guhema gaspar nzisabira arongoye ishyirahamwe ry'abarovyi mu burundi avuga ko iryo shyirahamwe ryishinze kuza rirahimiriza abakoresha bo mu buzi butandukanye kuguma amaso mu bihe vy'iki kiza bongere bafate ingingo zose zofasha gukingira abakozi babo ico kiza urakoze desire kudusomera iyo nkuru
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominotere de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo cyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo yo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo cyenda na kane n'ibice bine radiyo kominotere la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice zeru naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
muri tanzania abashinzwe inzego z'abimukira batangaza ko mu ikambi y'impunzi z'abarundi yanduta abagore n'abakobwa barenga cumi na batanu batoroka ikambi uko ukwezi gutashe bakaja mu bisagara kurondera uko babaho inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika muri tanzania james joven Ibyo bibazo hanini bihambariye abari munsi y'imyaka cumi n'icyenda hamwe n'abataraheza amashure. Kubw'iyo mpamvu abarenga agace cumi na batanu baratoroka inkambi kuja mu bindi bisagara mu gihugu cya Tanzania, cyane cyane bajya gukora akazi ko kurera abana. Uwugize amahirwe arasohoka, uwufashwe nawe agasubizwa mu nkambi. Bamwe mu bahaye ikiganiro ijwi rya Amerika bemeza yuko ubuzima bw'umwigeme mu nkambi butameze neza kubera bahura n'ibibazo byinshi akarorero gufatwa ku nguvu iyo bagiye gusenya guheba amashure no kutaronswa imfashanyo zikwiye turahura n'ingorane zitandukanye imfashanyo ntituzironka bikwiye bamwe barafatwa ku ngufu abandi bagaheba amashuri bivanye n'ingorane baba bahuye nazo izo nizo ngorane duhura nazo fasha bumeze nabi nyene buke buke nyene nuko umuntu nyene agenda arahura n'ibibazo ugasanga afashwe n'ikibazo cyo gufatwa ku nguvu hari igihe umwigeme nyene usanga iyo agiye nko- nko guhiga nk'inka ugasanga nyene ahuye n'ikibazo usanga amufashe ku nguvu canke nyene mutavyumvikanye ugasanga nyene arako- baramukoreye vyafura mbi nyene nico kibazo nyene dufise duhura n'ibibazo byinshi ibibazo bitandukanye bigeme ibibazo byinshi duhura nabyo hariho abafatwa ku ngufu bagahohoterwa ndetse abandi bakagira nke bakagira ibibazo bitandukanye bitandukanye by'ubukene kanaka nk'abigeme kubera ataho kubikora ukaca usanga bagiye mu nzira z'ubushurashuzi ugasanga baratwaye inda mu byo batiteguriye ugasanga izo zose ni ingorane zuhuye n'umu- n'umwana w'umwigeme abanyeshuri bakwije imyaka yo kujya mu bihe byabo nabo bugarijwe no kutaronswa ibikoresho bokwifashisha mu gihe baba bari mu bihe by'ubutinyanka icyo kibazo kigatuma basiba kujya ku ishure abandi bagacirayo guheba amashuri iyo tugiye mu butinyanka biratugora cyane bivanye n'ubwo tudafise ibikoresho bikwiye byo kwifashisha mu gihe tuba tugiye mu butinyanka bintuze ibikoresho iyo ntibiboneka ntabyo twigera tubona bamwe bamwe baravuga yuko bazobidufashisha mugo ntabyo twigera tubona kimwe baratwemeza yuko bazoza barabiduha mugo ntabyo bigera baduhereza abandi ibindi kandi abigeme duhura nabyo n'ubu bafise ubwo buryo bw'ukuntu baba babayeho ukajya usanga arabuze nk'ibikoresho byo kwifashisha mu hirya minsi agenda mu bihe byiwe akabura nk'indobo zo gukoresha amasabune cyangwa amakotegisi yo gukoresha cyangwa uwo mwanya ugahorana ata n'ubukwembe afise mbere akabura n'ubukwembe yokwikenyera nk'iyindi yambaye yononekaye rero twebwe abigeme icyo mbona umenga ni uko abagabo twitwararika bakatwitaho cyane kuko bakadufasha duhura n'ibibazo byinshi bitandukanye kandi benshi harimo nk'abo usanga bakwija imyaka yo kujya mu butinyanka ugasanga ibyangombwa ntitubironka ugaca usanga bamwe bariko barajya gukora ibyo batari bifuza kugira baronke zirya bya bintu byo kwifashisha mu gihe baba bari mu butinyanka kubera abanyeshuri benshi baraheba bakaja mu bisagara kugira baze kurondera nk'ibintu bigezweho kubera usanga nk'abavyeyi bataronka amahera yo kubibagurira aca bemera kuja mu gisagara kugira bironke iyo bagize ingorane bisaba yuko bitura ku kigo cy'abakenyezi kigizwe n'ishyirahamwe irc ariko bemeza yuko ata mfashanyo baronswa zikwiye kubw'iyo mpamvu basaba amashyirahamwe kubitaho no kubaronsa ibikoresho bikwiye kugira ibyo bibazo bigabanuke icyo twabasaba ni uko bo- botuba hafi mu bihe tuba tugiye mu- mu butinyanka bakadufashisha ibyo bikoresho ikindi twabasaba ni uko boza baratuba hafi mu ngorane nko mu guhohoterwa cyangwa mu kudufasha mu byo tuba dukeneye nk'ubu ugiye mu bihe byawe urasaba ikotegisi ugasaba amakanga ugasaba n'indobo ibyo byose turabisaba ku bigeme baba bagize ingorane badafite icyo bifashisha kuva mu nkambi ya nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya tanzania james jovini ku bw'ijwi ry'amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mwodushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byodufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri repubulika ya demokarasi ya kongo ejo ku munsi wa mbere ku itariki ya mirongo ibiri n'icyenda y'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe mu gisagara ca kinshasa kuri hotel beatrice hatangujwe ibiganiro vy'amahoro bihuza abaserukiramwe mu moko yo mu misozi miremire ya fizi uvira na mwenga amaze igihe mu ntambara z'imigwi yitwaje ibigwanisho ivyo biganiro vy'iminsi itatu ivyatangujwe ku mugaragaro n'umushikiranganji w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano Gilbert Kankonde mugenzi wacu Eugenie Mukankusi yavuganye na Ruvuzangoma 5D umwe mu ntumwa z'ubwoko bw'abanyamurenge muri ivyo biganiro yatanguye amubwira intumbero yavyo
urebye iyi faze bagezemo niyo ya nyuma irangizanya n'iyo poroje yo guherekeza amahoro ah, yatangijwe hashize igihe kirekire igeze kumva ibiganiro byagiye biba hirya no hino hagati mu bwoko bwonyine bugahura bukaganira byarabaye hano i kinshasa mu bwoko bwacu andi moko nayo akomereza ahandi bagenda babikora mu byiciro bitandukanye bararangiza noneho rero izo kaye de sharge cyangwa ibyagiye biva muri abo bantu bose bagiye bahura ku buryo interne nakwita ibyo bitaga ngo ni dialogue intracominutaire uko byagiye biba noneho birasa n'ibigeze ku ndunduro byo kuvuga ngo noneho bya biganiro rero bigomba kubyara umusaruro cyangwa se tugomba gushaka icyo twabikuramo niyo mpamvu ubona leta ibirimo hamwe n'abafatanyabikorwa bayo babifitemo kubihagararira no kubiyobora kugira ngo barebe ko byagera ku cyo bifuza cyangwa se ku cyo bifuzaga uyu ni umunsi wa mbere w'iki cyiciro cy'ibiganiro mutangiye umunsi wari wifashe uti umunsi wari umeze neza ibiganiro byatangijwe nk'uko bisanzwe n'inzego za leta minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yari yaherekejwe na mukuru wa sena noneho rero barabitangira barangije kubitangira bahereza rero abatumiwe urubuga n'abari kubiyobora nyine moderasiyo uzi ko uwo bita shefu wa mezo sivile wa perezida wa repubulika ari we ubiyoboye ni nk'intumwa ya perezida mbese perezida ntawe uri hano kinshasa noneho birakomeza niwe wakomeje moderasiyo arabiyobora rero afata kaye de sharge za buri bantu barazivuga none ejo rero bizaba izo gukomerezaho ariko uyu munsi ni nk'ibyo twakoze ni ukureba kaye de sharge za buri bwoko ibyo biganiro byitabiriwe n'amoko angahe ni amoko arindwi arindwi niyo yahamagawe wabonye impande zitabira ibiganiro zizabasha kumvikana maze intego yabyo ikagerwaho twebwe nk'ubwoko bw'abanyamurenge cyangwa se naje ku giti cyanjye ikintu cyose cyahuza abantu batekereza ku mahoro turagishyigikira twebwe dufite icyizere ko nubwo itashoka irangira ijana ku ijana ngo bigere ku guhagarika burundu ariko byibura turizera ko ntambwe yaterwa muri iki kiganiro kiri kubera hano ibiganiro biri kubera hano watubwiye ubwoko bw'abanyamurenge abandi moko arimo ni ayahe harimo abapurero abanyenda barundi harimo ababembe harimo ababuyu n'abavira yose ni amoko yahuriye ahangaha hanyuma mubifashijwemo n'inzego za guverinoma yego ni inzego za leta n'ibihagarara urebye ariko noneho hariho imiryango itegamiye kuri leta cyangwa se igenga iyo bita ama organisation no gouvernementale ama ONG niyo abisiponsoriza mbese abifata anshaje ariko biyobowe n'inzego za leta nizo zibiri imbere utarebye by'umwihariko ku bwoko bw'abanyamurenge uhagarariye ku bwawo wumva ari iki cyakorwa kugira ngo intambara z'imitwe yitwaje ibirwanisho icike muri iyo misozi ya fizi uvira na minembwe ntabwo ari njye uhagarariye ubwoko jenyine hano twatowe turi abantu bagera kuri batanu bahamagawe bava hirya no hino rero uko tubibona twebwe nk'abanyamurenge kugira ngo intambara ihagarare hariya ijambo rya mbere ni uko leta yafata inshingano zayo nk'uko bikwiriye kuko niyo ifite inshingano umutekano w'abantu n'ibintu niba rero amoko ashobora gusubiranamo leta irebera ikabona ibintu biri kugenda kuriya ntigire icyo ikora urumva ko nubwo iya none yahagarara n'ejo n'ubundi bwoko bwakongera bugahaguruka bugakora ibindi bibi ndahamya neza ko hariho inzangano hagati y'amoko hari abantu bumva batsemba abandi cyangwa babakura mu gihugu abo barahari pe ariko niba batanabyumva leta yabibumvisha ko bagomba kubana n'abandi turagerageza kubabwira ngo bareke abantu bose babane amahoro ariko kandi batumvishe n'iyo mvugo yo gushakisha amahoro mu buryo bw'ubwumvikane leta ifite imbaraga noneho zo gukora icyo twita mu gifaransa kuwempoze kuwempoza amahoro biciye mu mbaraga za leta izo mbaraga za leta rero otorite ya leta ntayo turabona ifatika twebwe igaragaza imbaraga n'ubushake bwo kumara izi ntambara nta bushake twari twabona buhagije mu ruhande rwa leta rwose bwana Ruvuzangoma mu gusoza mu byo muvuze muhaye ubutumwa leta noneho ayo moko yo ahora ashyamiranye mwabwira iki aya moko icyo twayabwira ni uko mu by'ukuri nta bwoko buzirukana ubundi mu gihugu ntibareke twese duture mu gihugu turi abakongomani twese turi abanyekongo twubahane tubana amahoro bareke ibintu byo kutugendaho radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi naha aya makuru y'aka kanya agarukiye mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro n'amahirwe radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika